Chambre-les Chavarons de Pavon. Jamais. Jamais.
mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe intumwa z'igihugu ca maroc ziriko ziragendera igihugu c'uburundi kuva kuri uno wa mbere leta y'uburundi irashima ukuntu imigenderanire n'ico gihugu yifashe ikabivuga ko yifuza ko ubwo bucuti bubandaniriza mu bisata vy'ubutunzi umutekano indero inyubako n'ibindi ces relations sont fondées sur les principes de respect et de confiance mutuelle ainsi que le principe d'une coopération mutuellement avantageuse. Le Maroc reste un partenaire fiable et sincère du Burundi avec des soutiens multiformes.
uni albert shingiro mushikiranganji ajeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu avuga muri make ko maroc n'uburundi vyari bisanzwe bifashanya mu bitari bike hakurya y'uburundi naho mu rwanda guhera mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka ibiribwa vyahora bihabwa impunzi zahungiye muri ico gihugu bizogabanywa ku rugero rugera kuri mirongo itandatu kw'ijana navyo twabibateguriye aha muri leta zunze ubumwe za amerika muri make mu kanya kari imbere sena iraza gutangura urubanza rw'uwahoze ari perezida donald trump ibyo ni doya amakuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye hirya nino ku isi turayahera muri leta zunze ubumwe za amerika aho urubanza rw'uwahoze ari perezida w'iki gihugu donald trump ruza gutangura muri sena ya amerika uno munsi mu masaha indwi ku masaha ya washington dc aza kuba ari mu masaha mbiri y'ijoro ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi abikurikiranira hagufi abayobozi ba sena y'amerika bemeje ko iburanisha ritangizwa n'impaka rusange zimara amasaha ane ku kibazo cyo kumenya niba urubanza rwubahirije itegeko nshinga kuko trump atakiri ku butegetsi impaka zirasozwa n'itora kuri iki kibazo no kumenya niba urubanza rukomeza cyangwa niba ruburizwamo itora niriramuka ryemeje ko rukomeza ruzinjira mu mizi yarwo neza ejo kuwa gatatu amabwiriza y'uru rubanza ateganya ko buri ruhande ni ukuvuga abadepite bazaba abashinjacyaha n'abavoka bwite ba trump ruzagira amasaha cumi n'atandatu yo gushinja no gushinjura mu minsi ibiri ibiri naho ku birebana n'abatangabuhamya abasenateri nibo bazagena niba babakeneye cyangwa niba batabakeneye mu bimenyetso bateganya gutanga abashinjacyaha b'abadepite bazerekana amafoto n'amashusho ya videwo y'igitero cyo kuri capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize n'uburyo abasenateri ubwabo n'abadepite bagiye mu bwihisho bemeza ko trump ari we nyirabayazana w'iki gitero bahereye ku magambo yabwiye abayoboke be muri mitingi yabanjirije gato igitero kuri bo ayo magambo niyo agize icyaha bamurega cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi abavoka ba trump bo barateganya kubwira sena ko ari umwere ahubwo ko ayo magambo ari uburenganzira bwa trump ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye urubanza ruzajya ruba buri munsi ariko kuwa gatanu no kuwa gatandatu ruzaba ruhagaze gato ruzasubukurwa ku cyumweru kubera ko trump atakiri ku butegetsi ntabwo ruzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga ahubwo ruzayoborwa na perezida pro tempore wa sena ni ukuvuga perezida w'umusimbura muri iki gihe uyu perezida pro tempore wa sena ni senateri patrick lehi wo mu ishyaka ry'abademokarata afite imyaka mirongo inani y'amavuko irimo mirongo ine n'itandatu amaze muri sena thomas kamirindi urakenuye tuva aha muri amerika twerekeza muri myanmar abapolisi batanguye kurwanya abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi abantu bataramenyekana igitigiri bakomeretse biravugwa ko hari n'abarashwe amasase n'ubu turacari kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni uwa kane wikurikiranyije w'imyigaragambyo mu gihugu cyose cya myanmar kubera ukuntu abaturage bagenda biyongera mu mihanda baba ibihumbi n'ibihumbi buri munsi kurushaho leta y'abasirikare yashyizeho amasaha y'umukwabu n'abuza gukora imyigaragambyo birabujijwe ko abantu barenze batanu bahurira hamwe kuva saa mbiri y'ijoro kugera saa kumi mu rukerera polisi yarashe uyu munsi mu baturage n'amasasu y'intambara ibitangazamakuru ntibivuga rumwe ku mubare w'abantu bakomeretse hari ibivuga babiri hari ibivuga bane ibindi ngo ni makumyabiri ariko hari umuganga utashatse ko dutangaza amazina ye ukora mu bitaro mu murwa mukuru na ipedawu wabwiye ijwi rya amerika ko hari byibura umukobwa umwe w'imyaka makumyabiri wakomerekejwe cyane n'isasu ryamurashe mu mutwe abaganga bavuga ko afite amahirwe make yo kubaho uyu muganga kandi utashatse ko tumuvuga yatubwiye ko hari n'undi musore w'imyaka makumyabiri n'itatu warashwe mu gituza umukuru w'igihugu wahiritswe ku butegetsi umutegarugori Aung San Suu Kyi n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu n'iz'ishyaka rye National League for Democracy NLD baracyafunze nk'uko umuvugizi we yabitangaje naho umukuru w'abasirikari bafashe ubutegetsi General Min Aung yavuze ijambo rye rya mbere nyuma ya kudeta ariko ntiyigeze akomoza na gato ku myigaragambyo si ubwa mbere ubutegetsi bwa gisirikari bwishe abaturage bari mu myigaragambyo muri myanmar byarabaye no mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani bahitana abantu barenga ibihumbi icumi arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi kuri aya makuru yose yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza yose ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi kandi havuga urugendo rw'umushikiranganji wa maroc ajeje imigenderanire n'izindi ntumwa zitari nke z'igihugu ciwe kuri uno wa kabiri we na mugenzi we w'uburundi bemeje ko bipfuza ko ivyo bihugu bisubira kunagura imigenderanire ibisata bipfuza gushimikira ko ni indero ubutunzi n'ivyerekeye inyubako uburundi burashima ico bwita ukunagura imigenderanire yabwo n'amakungu yari imaze imyaka itanu icumbagira idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru intumwa za maroke zashitse bujumbura kuri uyu wa mbere uburundi bwatangaje ko ari ibiganiro vyo kunagura imigenderanire myiza hagati y'ico gihugu hamwe na maroke vyabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire i bujumbura ambasaderi albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yabwiye bagenzi we barungitswe n'igihugu ca maroke ko uburundi bushima ingene imigenderanire yifashe aranashima ko maroke cemeye ko uburundi bwugururayo ubuserukizi Ces relations sont fondées sur les principes de respect.
Ati turizigiye ko iyo migenderanire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukavyungukiramwo. Turashima ko Maroc ari igihugu cama kiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi. Twama turungika abanyeshuri mirongo itatu na batanu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kuja kwiga muri Maroc. Abo bagarutse baca baba nk'abavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo. Turahamagarira kandi abagwizatunga bava muri Maroc kuza kuzana imita yabo hano twifuza ko ubwo bucuti bwokomera mu bisata by'ubutunzi umutekano indero inyubako n'ibindi turanashimira maroke ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza intumwa za maroke muri ivyo biganiro nazo zemereye burundi ko iyo migenderanire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano ambasaderi mohamed metakar umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca maroc agence marocaine de coopération internationale aserukira izo ntumwa yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu i bujumbura nous permet d'annoncer officiellement la décision d'ouvrir une ambassade ati turatangaje ku mugaragaro ko abategetsi ba maroke bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'icyo gihugu hano i bujumbura kugira ngo imigenderanire irushirize kuba myiza ku ndwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azobakomeye mu karere kose ku mwaka ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitigiri ubu bazoba ari mirongo irindwi guhera mu mwaka uza n'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ibyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo uburimyi amagara y'abantu amahinguriro n'ibidukikije la santé et les énergies renouvelables.
ico gihugu kinasaba uburundi kugishigikira mu ntambara kirimo haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice c'ubumanuko bwa maroc citwa sahara occidentale intumwa za maroc zavuze ko ico gihugu naco cashigikiye uburundi mw'ishamba mpuzamakungu onu mu myaka ibiri iheze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ivyegeranyo vya onu vyavuga ingene agateka kazina muntu kifashe mu burundi ibi na ambasaderi shingiro yaserukira uburundi muri onu aravyibuka Nous sommes également très reconnaissants du soutien nitworeka gushimira kandi maroc ingene catubaye hafi kikadushigikira muri oni i new york hamwe n'i geneve mu kudufasha gushira inyungu z'uburundi imbere turizera ko n'ubundi igihugu canyu kizoguma gishigikiye leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano dans ses efforts de développement socio-économique du pays abaserukira maroc nabo bavuze ko abagwizatunga b'ico gihugu bagiye kuzana imita yabo mu burundi Le secteur privé marocain se mobilisera.
igisata c'abagwizatunga b'iwacu naco kigiye kuza ku bwinshi hano hazoba hano urwego rubahuza bakoreremo imitahe itembere hagati y'ibihugu vyacu ivyo bizotangura ku mwaka uza ku mwaka uza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwizatunga b'ibi bihugu bibiri mu by'umutekano tuzofashanya nko kurwanya ibyaha by'ubwicanyi iterabwoba ubunyonyezi bw'ubutunzi urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi Les routes mafieuses, etc. Donc, ivyo biganiro na maroke bije inyuma y'ibindi vyatanguye hagati y'uburundi n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko nk'u rwanda ndetse n'ibihugu vya buraya ico gihugu kirashima ingene kiriko kiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu vyeklave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro byacu urunani rutavuga rumwe na leta y'uburundi senare de giriteka ruriyamiriza urubanza sentare nkuru y'igihugu c'uburundi yaciriye bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitega abamenyeshamakuru hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije jean minani arongoye urwo runani aradondagura bimwe mu bintu avuga ko vyabayemwo amahinyu aha haratangura avuga ukuntu urunani senare de giriteka rwamenye ayo makuru y'urubanza rwaciwe byadutangaje kubona tubimenyeshwa tubikuye ku marezo sosiyo kuri bwa buhingangurukana bumenyi bwa none nta n'umwe yabitubwiye tukabona biranditswe ariko tubagije tugatohoza bakatubwira ngo ni iyo nkuru niyo byaratangaje cyane eh, biranateye nako n'imbabazi cyane kubona inkuru mwene izo abantu bacibwa imanza batigeze bamenyeshwa ko bafise imanza batigeze barenguka ngo bavuge ngo baronke uburyo bwo kwisigura cyangwa ngo batume barungika baba baserukira abavoka ngo baburanire biregure hanyuma tukumva ngo hari urubanza rwaciwe haciye amezi hafi umunani indwi hanyuma rukaba ariho ubu ari rwaraciwe ukabimenya ubu biciye ubwo buryo bwa rezo sosiyale ariko si ubwa mbere mumenyeshwa ko hariho ibyaha cyane cyane navuga ah, bo muvuga ko bari kuri urwo rutonde rwo bacira urubanza ivyo vyaha bari bazi ko leta y'uburundi ibibagiriza hari umumenyeshamanza yadutse arandika ngo ngo turimo turakurikiranwa aratanga urutonde rw'abakurikiranwa mugabo byahereye aho ko umumenyeshamanza nk'uwo bita porokirere ararega harimo ararega nk'abandi ariko urubanza ruja muri sentare muri sentare ruramenyeshwa twaramenyeshejwe mu kwezi kwa kabiri barushira mu kwezi kwa kane barushira mu kwezi bandika icete bavuga yuko urubanza rugiye gusubirwamo rukumvirizwa ko n'abantu abantu bagashobora kumvirizwa kandi twasubiye kumenya iyo umushingwamanza abatuma ko mwari gushika mukitaba urubanza iyo umushingamanza adutuma ko twari n'aho turi kure twari kurungika abaduserukira bavoka tukaba ibyireguro byacu rero nanditse nk'icete nifate kuri jewe ariko nuko numvuga jewe kandi turi mirongo itatu na bane nshaka kwikura muri mirongo itatu na bane naranditse n'icete ndabandikira nandikira perezida wa cour supreme ndaha umwavoka kwiyonjana iryo cete icete baranse kuryakira ndababwira ko n'aho bari mu baranjira imanza ibyo banyagiriza ko n'uwo ariho n'arindi nkaba narishe nkaba naraturiye ibintu nkaba narabyibye nkaba narabyononye ko atariho n'arindi nari kumwe na petero nkunziza dar es salaam tariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu ari kumwe na nkunziza dar es salaam kandi sitiwe jenyine ntari ndahari muco gihe ni benshi batari bahari bagizwa muri izo manza aho ndibona ko ari akarorero gusa ndimo ndisigura na gatoya kugira ngo abaca imanza ntibapfe guca imanza ikivunga barabe kimwe kindi ibirego n'ibirego bibi birego kuko bifashe ntibapfe guca imanza mu kipfunga n'agashavu twebwe nk'uko twabyanditse intego ni za manza zo kwa micondoro mirongo na kabiri mirongo na rimwe mirongo itandatu n'icyenda baca bavuga ngo babacira urubanza n'umuntu batamubonye kandi ari habi bakamucira urubanza kumwica muravuze ko mwebwe ataruhara mwagize muhakana ibyaha bagiriza mu bandi mirongo itatu na bane bagirizwa aho hariho abagize ubwo ruhara nashaka kubwira ubwa mbere na mbere icyo bita penale umwe wese yagirizwa ku mutwe wiwe ntawagirizwa mu kivunga wagize ikosa ry'ubwicanyi wagize ikosa imwe nayo icyo bita penale mu mategeko y'igihugu cyacu nako no ku isi yose umwe wese yagirizwa ku mutwe wiwe tuba ndaburanira abandi abo ari bo bose ko iyo bahamagara umwe wese akiburanira ku mutwe wiwe akaronka umwanya wo kuvuga ijambo ku byo bamwagiriza akaronka n'umuavoka amufasha kuburana hamwe guharira urwo rubanza uko rwari kugenda muravuze ko leta cyangwa umushingwamanza yafashe imanza kivunga ariko namwe muri ko muvuga ko ubutungane butagenze neza kuri bose mwebwe aho ntimuri ko mufatira mu kivunga sibyo na gatoyi tuvugira si ikipfunga kuko muri abo mirongo itatu na bane nta n'umwe nibaza ko yaba yararengutse bakamubaza akiregura cyangwa akaronka uburyo bw'uko yorungika umufasha yamufasha kuburana ari we avoka nta n'umwe nibaza ko byaba byaracitse ndazi benshi barungitse abo ushobora kubafasha na byo ndimo ariko bakanka ko binjira ariko ntimuvuga ko bose mirongo itatu na bane ibyaha bagirizwa ari ibinyoma rero si umucamanza kandi nta muntu w'umunyagihugu n'umwe ashobora kwagiriza ubundi ngo acire urubanza uwo ari we wese ngo yagize ikosa icyo dushaka dushaka ubucamanza buca urubanza nyakuri urubanza rwo atari urubanza rwa ngondagonde z'imanza twagiye turabona mu myaka yahera mu mareta yaheze mu mareta bamwe bavuga twikugura ngo yabaye mabi ariko ariko nabo barimo barakora ikintu mugiye gukora n'ikihe rero muri iki gihe umunyagihugu yarenganijwe ikintu akora hari abajumarayirwa bagashyira amaboko hejuru bamwe bavuga ngo tubihereje imana n'abandi bavuga bati dusobanura turwana turwanira agateka kacu gushikaho ukuri kujya ahabona kuko nawe nyine ari nabishyira imbere niyo ari ibyo byonyine njyewe nashaka ko mujya mu rubanza njyewe ndifuza ko mujya mu rubanza nkavuga muri abo bose bari hejuru ko igihe twagira manifestation twari kumwe twese nabo bagiye bari hejuru cyane hejuru cyane tugiye twategura manifestation tukayisumvikana ariko kugira manifestation kwanka twaje mu manda ya petero nkurunziza kubo bose twari kumwe harimo abagenero umurage wa genero harimo umurage batwara siniwe ndavuga amazina kuko nzoronka umwanya wo kubivuga nkabibabwira bakabyumva ko genero ababonye baje kutubwira bati yega ni mwebwe hasigaye mwebwe abakuru b'imigambwe ni mujye mwibarabara mubyiyamirira turi kumwe tukabyumvikana icyo nashobora ko nuvuga icyo tuzokora rero nta kindi tuzokwama tujya tubyanka bagiye kugira ngo ntihagire n'uwibaza yuko urubanza twagwemeye batanguye kwandika inyandiko tubabwira ko turwana tutagwemeye twakwicira ubucamanza nicyo ushaka kumbwira ati muragira rukuru ngo n'inzoka ukitwara ku isato icyo kimwe kuko ubucamanza burazwi yuko atabucamanza ko ndabibonye uno munsi ni imanza za ngondagonde nabwo nyine buragowe burageramiwe kuko ntiburi urabushwe muravuze ko ubucamanza budakora buboshwe muriko muvuga ko mu burundi atabacamanza babinonoseye bahari bashobora gucisha aho kuri kuri ndumva kuri muramaza mu kirundi nyine mvuye kuri uwo murundi uburundi urabuzi turabuzi kwezi turazi aho bugeze turazi abacamanza aho bageze sinuvuga ngo ndabumva ngo akandi kanya ndumva uko bageramiwe igihe baca imanza bakandika ibyo batumye twavuga rero ko ubucamanza twashaka ni ubucamanza bubwirizwa kwiha iteka uno munsi ubucamanza kuri urwo rubanza bwaciye ntabwo bwihaye iteka ndasubiyemo ubucamanza bwa kino gihe bwaciye urubanza ni ubucamanza nk'ubwo kuri mu cyombero haciye imyaka mirongo itanu kujya bwaciye zijya manza bwaciye ndabisubiyemo kandi babimenye baca baraba n'ukuryo byagenze ibyakurikiye ngo mutama ndimo ndababwira benshi ntibacari bato nabo niko bizobagendera mu gihe mushirantahe jean minani mwokunguruza nk'uko mwabivuze mushobora kunguruza muzoshika mu burundi kugira ngo muburane urubanza cyo bigeza gute rero n'ubu bombwira yuko batuca bamfata ntarashika ntaraburana uwo munsi nyine noca ngewe ico nanka ni uko bagufata bagushikane mu ipurizo ngo bakubike nawe ubona ko bakuja mu ipurizo naho ushaje nugendamo nkaburana koko pe rero nari nzi yuko nuramuka nkashikira mu bacamanza nkababwira neza aho nari n'ibyo nakoze n'uburyo twabikoze rero nugenda nuko ubwabo ibyo mu burundi urabizi nogenda umbure kuva kuri aeroport gushika iyo nja sindahashika ariko kuva imuhira gushika muri iyo tribunali muri cour supreme aho basasa sindahashika cyangwa bakanyora bakanshira mu ipurizo bukeye ngo nishwe n'abanyoro bagenzanje ngo nagize agisita ngo cyangwa narimo ndahungabandashe mu mugongo sindishaka kwiyahura reka ushaka kwiyahura kada hari abanyapolitike muzi ibyo baba byagendeye gutyo ni benshi ni nka bose ni nka bose ni benshi mubo bari baragiriza benshi sibo bari bari kandi n'abari bahari sibo bagiriza dr jean minani hari haheze igihe kitari gito urunani senarede igihe iteka rutagize icyo rushikirije urwo runani rwifashe gute muri iki gihe urunani rwifashe neza cyane nashaka kubabwira ko igituma twari twarabangiriye kuvuga menshi twari twavuze tuti ko haje umukuru w'igihugu mushasha naho kubyo yaje twavuze ati nta kundi ko byabaye gutyo ntitwosubira mu ihumbi reka tubyemere twemere ko ari umukuru w'igihugu tumurabe ku bikorwa kuko ibyo twari duhitiyemo bibi turabe ko kumbure azogira akarusho turabanza tumuha iminsi ijana baha abandi bose abakuru b'ibihugu batanguye gufatora ubutegetsi ati turabe ibyo avuga turabanza usanga yamwe arakora umukuru nta ntambwe yateye imbere cyane ariko twumvise ibyo avuga hari igihe agwa akagaruka kumva avuga amajambo meza baba tukumbuye n'abantu barimo baramugora niyabikura azovamo ikintu ariko ko iminsi irimo irajya haciye amezi atandatu turimo turihebura twibaza ati ubwo ntitwihenze urunani wese narebye ni urunani rwubaka tunani usambura urunani twashaka ko kuba uwo mukuru w'igihugu mushasha ubwo butegetsi bushasha umwanya w'uko tubona ko akarusho mu byo twasabye kuko twaramwandikiye amakere twaragize amadeklarasiyo tumusaba ibyo tumusaba turabe ko iyo bikora ariko ubu turimo turahebura turabye ibyuma biraba turimo turihebura tuvuga ko azohava abantu uwo yasubiri amajambo gusa mu gusozera dr jaminani hari abanywanyi b'urunani senarede giriteka batahutse namwebwe mu kiganiro twize kugira mwari mwavuze ko mufite umugambi wo gutahuka ibintu byahindutse gute twebwe n'ibyo twari twaganiriye n'ubutegetsi bwari buhari twemeranya ko ari abotahuka bo twotahuka hagatangura abantu bamwe bakajya mu matora hanyuma baraduhinduka ariko twebwe muri senari turavuga tuti ninde turungika ababishoboye niba bashaka kujya mu matora bashobora kujya mu matora baze gufasha abandi bari mu burundi ko twemera amatora hari abo bangiye kugenda kandi tubabaje cyane ko tuba twabyemeranyije kugira ngo batahe bajye mu matora ariko abagiye bari muri twebwe twebwe baragiye baca barabahindura barabahindukiza ariko icyo si iyo ngorane niko baba barabahindukije ingorane ni uko mu byo twabonye cyari igipimo turaba yuko abavuga ngo abanyapolitike nibatahe nta ngorane nuko twabonye ko atacahindutse atakimwe cyahinduka nacyo gituma nako twarindiriye kugira icyo tuvuze kugira tubaherekeze uherekeje umubeshi aramuherekeza gushika gace ka nyuma turabona yuko bimwe biragorana reka mu minsi izoza turi mu gusohora aho duhagaze kuri iyo ntwaro uyu munsi twasohoye aho duhagaze ku gace gatoyi ku byo bakoze mu minsi izoza twahaye amezi atatu iminsi ijana turabongeza iyindi minsi ijana biraheze reka mu minsi izoza rero tuzobabwira tuzobwira abarundi n'amakungu icyo twabonye n'ico bokwizera n'ico batokwizera kuri iyo ntwaro amasegonda mirongo itatu gusa muravuze abanywanyi eka abategetsi bari mu barongoye mu runani senarede bw'iteka batahutse bakabahindura muri ko mvuga ko leta yabahinduye cyangwa nibo bafashe inzira babona ko urunani senarede rutari ko ruja mu nzira nziza tujye na gatoya noneho nta n'abahindutse urunani senarede ruri mu burundi ruri mu burundi nta bahindutse turi kumwe muri senarede turi kumwe urunani watashe wenyine ni uwitwa aniseti aniseti nawe ni umuntu umwe kandi yibaza nawe nyine ibyo biraba arimo arabiraba arimo araba uko bimeze turi ko nawe nyine araba uko bimeze abyobibona abandi nabo bari mu runani senarede bari mu burundi baracari baracari muri senarede nta n'umwe aravamo senarede iracari yose ko yari iri imbere y'amatora n'ubu turacari kumwe dr jean minani murongoye urunani senarede agira iteka murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo hejuru ry'amerika namwe murakoze cyane kuba mwanyumvirije kandi mushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu abarundi n'amakungu
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika rirabandanya kurondera abategetsi bajeje ibibazo by'ubutungane mu gihugu c'u burundi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri urwo rwandiko ruherutse gushirwa habona n'urunani senarede gira iteka nitwabaronka tuzoheza tubibatangarize akaba ino ngaha rero duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byacu byashyizwe hamwe na fasile gebehu twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho utaha radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi
igisubizo cyacu